mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abadushakira kuri interineti turi live kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edirwe mubasuhuza mbaye ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo leta y'u Burundi ifitiye amabanki yo hagati mu gihugu umwenda ungana n'amafaranga ibihumbi bitandatu by'amamiliyaridi muri rusangi abadandaza abarundi bato bato nta ntambaden bakironka canke niho bayaronka ntibemvestisa ngo bizana umwimbu ukwiye uyu ni Diomede Ninteretse inararibonye mu by'ubukungu uherutse gukora ubushakashatsi ku madeni ya leta muri kongo abanyeshuri magana ane bo muri za kaminuza zitandukanye zo mu mujyi wa goma bageze ikisangani aho batangiye imyitozo ya gisirikare mbere yo koherezwa ku rugamba suwela breverman wari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu bwongereza yakuwe ku mwanya we naho ubutegetsi bwa gisirikare muri gabo bwatangaje ko amatora muri icyo gihugu azaba mu kwezi kwa munani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu ayo makuru n'andi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure y'amaradiyo yanyu amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi perezida joe biden wa leta zunze ubumwe za amerika kuri uyu wa gatatu azabonana na mugenzi we w'ubushinwa Xi Jinping mu nama ihuza ibihugu byo muri aziya na pasifika hano muri amerika inkuru twateguriwe na fidel niyongabo perezida wa amerika joe biden na perezida w'ubushinwa Xi Jinping bazobonana muri iyi ndwi mu buzoba bwayo bwa mbere mu kiringo c'umwaka abategetsi ba amerika batangaje ko ikintu gikuru gishaka gushikwako ari kuraba ukuntu ibiganiro hagati ya amerika n'ubushinwa vyobandanya amerika ishaka gukora ibishoboka kugira icuka kibi kiri hagati yayo n'ubushinwa kitavamwo intambara imigenderanire muri iki gihe hagati y'izo mpande zompi isa n'itariko irahindagurika Xi Jinping yarakiye inshuro zitari nke abaserukira amerika yarerekanye icizere ku migenderanire hagati y'igihugu ciwe na amerika
perezida jinping aragira ati naratangaje inshuro zitari nke ndi kumwe n'abakuru b'ibihugu batari bake ko hari impamvu zitari nke zotuma tubwirana imigenderanire myiza kurushiriza n'amerika naramenyesheje ko ata mpamvu n'imwe ihari yo gutosekaza iyo migenderanire
perezida Xi Jinping araremerewe mu gihugu ari navyo bisigura igituma ariko acisha bugufi ku bijanye n'imigenderanire hagati y'igihugu ciwe na Amerika iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu ciwe mu gihe c'inyuma y'ikiza ca covid-19 ntiryabandanije ku muvuduko ryariko Amanda Hisiyao umuhinga mu kigo mpuzamakungu International Crisis Group kijejwe kwirinda intambara yatangaje ko ibitero Uburusiya bwakoze muri Ukraine bisa n'ivyabaye giturumbuka kuri Xi Jinping Amanda Isiyao agira ati
twarabonye imvugo igereranya ibihugu bigendera kuri demokarasi n'ibitwaza agahotoro ibyo bishyira ubushinwa mu mugwi w'ibihugu bitwaza igikenye ibyo bituma leta zunze ubumwe za amerika n'ibihugu bicuditse hamwe n'ibindi bihugu bikorana bigira urunani mu ntumbero yo guhangana n'ubushinwa Um, yamara ibintu bishobora guhinduka muri iki gihe amatora yimirije muri Taiwan ashobora gutuma leta y'icyo gihugu yinuba cyane ubushinwa ishobora gusubira gutorwa mu gihe kandi kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu muri Amerika kuriko kurakomera benshi mu bitegereza ibintu bavuga ko iki ari igihe kidashika kenshi c'uko Amerika n'ubushinwa bikora ibishoboka vyose kugira imigenderanire hagati yavyo ntihungabane umuryango w'abibumbye wafashe icyemezo cyo kururutsa amabendera kugeza hagati ku biro bya yawo hirya no hino ku isi mu rwego rwo kwibuka abakozi bayo bamaze kugwa mu ntambara hagati ya Israeli na Hamasi mu ntara ya Gaza. Fidel Niyongabo arakomeza.
amabendera y'ibara ry'ubururu n'iryera y'ishyirahamwe onu yaramanuwe gushika hagati igihe cy'isaha zitatu n'igice zo mu gitondo mu biro vyaryo i bangkok ku mugwa mukuru wa thailand tokyo mu buyapani na beijing mu bushinwa hari umunsi umwe inyuma y'uko iryo shyirahamwe ritangaje igitigiri kitari gito c'abakozi baryo bishwe n'abakomeretse mu bitero vy'indege z'ingwano n'amabombe israel yakoze mu kibanza caryo mu ntara ya gaza i Geneve mu Busuwisi icicaro ca ONU kiza ubwa kabiri mu bunini inyuma y'ici New York ibendera ryayo ryaramanuwe gushika hagati umuvugizi waryo Rolando Gomez yatangaje ko abakozi baryo basabwe kubahiriza umunota w'agacerere yatangaje ko abakozi bayo basabwe kubahiriza umunota w'agacerere ibikorwa vyo kwibuka abakozi bawe ntibishwe n'abakomeretse mu ntara ya Gaza vyarabaye kandi ku mugwa mukuru wa Nepal Kathmandu na Kabul muri Afghanistan intumwa idasanzwe ya onu muri afghanistan rosa otumbayeva niwe yayoboye abantu amajana abiri na mirongo itanu mu gikorwa co kubahiriza umunota w'agacerere kuri abo bakozi bishwe n'abakomeretse ishami ry'ishyirahamwe onu rishyigikiye abanyapalestina ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye ryatangaje ko abakozi baryo barenga ijana bapfuye mu ntara ya gaza kuva ingwano hagati ya israel n'umugwi hamas itanguye tukivuga amakuru yo mu burasirazuba bwo hagati minisitiri w'intebe wa israheli aratangaza ko ibitero bagabye mu gace ka gaza bitazahagarara umutwe wa hamasi utaratsindwa burundu inkuru twateguriwe na oriyani itanga ishaka haciye umunsi umwe abategetsi batari bake bo mu bihugu by'abarabu bagiranye inama yihuta muri arabi saudite baranebaguye bivuye inyuma ibitero israheli yagize mu karere ka gaza inyuma y'aho umuhanuzi mu bijyanye n'umutekano wa leta zunze ubumwe za amerika jack sullivan yaciye agira ikiganiro kuri televiziyo y'abanyamerika abc yibukije ashimitse aho amerika ihagaze ku ntambara ya leta ya tel aviv ku mugwi hamas yagize ati
twebwe duharanira ko amategeko agenya intambara afise agaciro gakomeye cyane ivyo bisigura gufata ingingo zose zijanye no gukingira abasivile kanatsinda tuzobandanya gushimangira ku mvugo y'uko israeli ifise uburenganzira bwo kwivuna abansi n'abakora ibitero vy'iterabwoba
umushikiranganji mukuru benjamin netanyahu nawe ku munsi w'imana yari yasabwe na televiziyo cnn kugira ico avuze ku vyo umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'amakungu yavuze yuko abanyepalestiniya benshi cyane bamaze kwicigwa mu karere ka gaza benjamin netanyahu yavuze ati I think any civilian loss is a tragedy.
njye nibwira ko buri musivili upfuye biba ari ibintu biteye agahinda kandi ibyo bikwiye kubazwa hamasi kuko niyo iri kubabuza guhunga akarere kaberamo intambara ibabuza kandi ibafiteho imbunda ku gahanga yagabye ibitero mu karere twumvaga ko gakwiye kuba gafite umutekano
umushikiranganji mukuru wa israeli yongeye avuga ko ni intambara irangira uruhara rw'umutekano wa gaza ruzoguma mu minwe y'igisirikare cya israeli ariko avuga ko hakiri kare mu kumenya uwuzoba ayobora leta y'ako karere
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika perezida andre rajolina wa madagasikari yiteguye kongera kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu n'ubwo abo bahanganye bavuga ko atemerewe kongera kwiyamamariza indi manda oriyani itanga ishaka arakomeza andre rajolina umugwizatunga w'imyaka mirongo ine n'icyenda akaba yahoze ari umucuraranzi w'imiziki yaje ku butegetsi muri kudeta yagizwe mu mwaka wa bibiri n'icyenda iyo kudeta yatumye abagwizatunga batinya kugira ubudandaji bwabo muri icyo gihugu cy'izinga riri mu nyanja y'ubuhindi rajolina yahavuye ava ku butegetsi bwa leta mfatakibanza inyuma y'imyaka itanu yahavuye agaruka ku butegetsi inyuma y'aho atsindiye amatora yo muri bibiri na cumi n'umunani abategetsi bavuga ko bariko barashishikarira byihuta mu bikorwa by'igice ca mbere cy'amatora azoba ku munsi wa kane ivyo bibaye iminsi mike inyuma y'aho umwe mu bashingamateka baturuka mu mugambwe w'umukuru w'igihugu asabye ko amatora ahagarikwa iby'agateganyo kubera ibintu bitifashe neza haramaze indwi zitandatu abasirikare bakoresha ibyuka bibaba mu maso mu komora abantu bari mu myiyerekano y'abadashyigikiye perezida rajolina bavuga ko akwiye kwakwa uburenganzira bwo kwitoza kubera yasabye ubwenegihugu bw'ubufaransa mu mwaka wa bibiri na cumi na kane ayo matora yagaruye ihiganwa hagati y'abagwizatunga batatu batavuga rumwe kandi bakaba ari bo ba mbere batunze mu gihugu abo nabo ni rajolina n'abandi babiri mu bahoze ari abakuru b'icyo gihugu bakaba ari mark ravalomanana na harry rajoanana remampianina abandi bakandida bashika kuri cumi nabo nyene bariko barahiganwa muri aya matora mu bakandida cumi muri cumi na babiri batavuga rumwe na perezida rajolina harimo n'abo bahoze ari abakuru b'igihugu basaba ko amatora yegezwa inyuma ku rindi tariki basaba kandi ko abajejwe ibiro byo gutunganya amatora bahindurwa kandi hagashingwa sentare idasanzwe ijejwe gukurikirana imburano z'amatati yerekeye ibiva mu matora perezida rajolina we avuga ko ibwirizwa shingiro ridasaba ko umukandida ategerezwa kuba afise ubwenegihugu bwa madagasikari bwonyene
barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri facebook instagram youtube na x mudusange kuri voa radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari muri repubulika ya demokarasi ya kongo abanyeshuri magana ane bo muri za kaminuza zitandukanye zo mu mujyi wa goma batangiye imyitozo ya gisirikare ikisangani mu ntara ya copo ni inkuru y'umunyamakuru jimi shukurani bakomera ukorera aho igoma ni gahunda yatangijwe bwa mbere mu ntangiriro z'uyu mwaka na minisiteri y'uburezi ifatanyije n'iy'umutekano iy'ingabo no kurinda ubusugire bw'igihugu yatangijwe ku mugaragaro mu mpera z'icyumweru gishize mu kigo cya gisirikare kiri mu gace ka bengamisa mu birometero kilometero mirongo itanu uvuye mu mujyi wa Kisangani umurwa mukuru w'intara ya Copo. Atangiza iyi myitozo Minisitiri w'Uburezi mu mashuri yisumbuye na za kaminuza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Muhindo Nzangi Butondo yavuze ko iyi myitozo itareba abanyeshuri gusa biga muri za kaminuza ahubwo ko buri mukongomani wese ubyifuza cyane ufite imyaka iri munsi ya mirongo itatu ufite umwete wo gukorera igihugu ashobora kwiyandikisha bityo nawe agahabwa imyitozo ya gisirikare. Minisiteri y'amashuri yisumbuye na za kaminuza yahisemo tanga imyitozo ya gisirikare kuri mwebwe basore kubera ko mushoboye kandi muzakorera igihugu niyo mpamvu twemeza neza yuko mufite ubushake n'ubushobozi bwo gukorera iki gihugu kandi ibyo mukora byose muri iyi myitozo bikaba bijyananye n'imyitwarire ya gisirikare kuri uyu wa mbere mu mujyi wa Goma abanyeshuri barenga magana ane berekeje ikisangani gusangayo bagenzi babo muri imyitozo abavuganye n'ijwi ry'Amerika bavuga ko ari uburyo bwo gutanga umusanzu wabo mu kurinda ubusugire bw'igihugu no gufasha ingabo za Kongo FARDC gutsinda intambara ihanganyemo n'imitwe yitwaje intwari irimo na M makumyabiri na gatatu aba bagiye basanga abandi bagera kuri magana munani baturutse mu zindi kaminuza zitandukanye zo mu gihugu umubare munini w'abagiye kuri uyu wa mbere bavuga ko biteguye kwinjira mu gisirikare nyuma y'imyitozo baratubwira icyabateye gufata iki cyemezo bon,
ikinteye kujya mu gisirikare ni uko muri aka gace kacu ko muri kivu ya ruguru kazengerejwe n'intambara ubwo rero ntabwo twakomeza kwicara mu gihe igihugu cyacu kiri mu ntambara tugomba kugikorera kandi tukakirinda njyewe ntabwo ngiye muri ino myitozo mu gushaka amagarade n'ibindi bintu oya ahubwo ngiye kurwanirira igihugu cyanjye nzakirinda kugeza ku mwuka wanjye wa nyuma abandi bavuganye n'ijwi ry'amerika bavuga ko impamvu nyamukuru ari uko barambiwe intambara n'ingaruka zayo mu burasirazuba bw'igihugu enoke mbaye saleme ni umwe muri bo yiga muri kaminuza yigenga ya ULK mu mujyi wa Goma. Njyewe ku giti cyanjye numva nzakomeza imyitozo, nta byo gusubira mu ishuri ryose kuko ntabwo nabishobora mu gihe bagenzi banjye bari gupfa, abandi bagakubitwa, abandi bakicwa bazize intambara. Ubwo rero njyewe nzakomeza igisirikare, nta byo gusubira ku ishuri. Abaturiye umujyi wa Goma ntibavuga rumwe kuri iyi myitozo y'aba banyeshuri bo muri za kaminuza bamwe bavuga ko iba ari ukudindiza ireme ry'uburezi muri repubulika ya demokarasi ya kongo nubwo aba banyeshuri bagiye hari na bamwe mu barimu babo bari babaherekeje ku kibuga mpuzamahanga cya goma bifuza nabo guhabwa uburenganzira bwo kujya mu myitozo ya gisirikare umwe muri baratubwira turimo gutegura aba banyeshuri bacu kugira ngo bajye mu myitozo ariko ahangaha rwose natwe nk'abarimu twari twifuzaga kuba twahabwa umwanya tukajya muri iyi myitozo ariko ntabwo byashobotse twizera yuko aba basore bazafasha mu kurinda igihugu natwe nk'abarimu bigisha muri za kaminuza turarindiriye ngo turebe ko wenda hari izindi ngamba zizafatwa natwe zizaduha umwanya wo kujya mu myitozo nyinshi abasesenguzi mu bya politike bo babona ko gukomeza kongera umubare w'abarwayi barwanyi atari wo muti wo kurangiza intambara muri repubulika ya demokarasi ya kongo joseph mvagato ni umwe mu basesenguzi ba politike mu ntara ya kivu ya ruguru wavuganye n'ijwi ry'amerika ntabwo intambara kubona zikomeje byatewe no kubura abasirikari cyangwa se riba ari itsinda ritoya ry'abasirikari ahubwo itsinda ry'abasirikari ba FARDC bari basanzwe n'itsinda rigaragara rigomba kurangiza intambara igihe icyo ari cyo cyose ahubwo icyaje kugaragara ni iki icyagaragaye eh, ni ubushake bukeya bw'ubuyobozi bwa Kongo ni ubushake bukeya buri muri eh, politiki ya Kongo ntabwo ari itsinda rya gisirikari ryabaye rikeya ubwo imyitozo yatangiraga ku mugaragaro bamwe mu bahagarariye za societe civile mu ntara ya Kivu ya ruguru bumvikanye banenga uburyo imyitozo izajya ikorwamo mu itangazo ishyirahamwe Agison pour l'avenir du Congo mu ntara ya Kivu ya ruguru yashize ahagaragara tariki cumi n'imwe ku kwezi byasabaga ko aba banyeshuri bajya bahabwa imyitozo bari mu ntara bavukamo koherezwa mu ntara ya Copo iyi myitozo ya gisirikare kuri aba banyeshuri izajya ikorwa kabiri mu mwaka ni ukuvuga mu mezi abiri ya mbere atangira umwaka no muri andi abiri awusoza Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika igoma
tuve muri kongo tujye mu rwanda aho urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rwumvise urubanza rw'ubujurire bw'umunyamakuru teogene manirakiza ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo uwitwa Aimable nzizera umurega icyaha cyo kumukangisha kumusebya yanditse ibarwa amusabira imbabazi kugira ngo abashe kwita ku muryango we i kigali ni inkuru tubaza umunyamakuru eric bagira ubusa umunyamakuru Theogene Mandirakiza wayoboraga ukwezi media group yatawe muri yombi mu kwezi gushize yafatanywe amafaranga ibihumbi magana atanu mu biro bya rwiyemezamirimo Ebable Nzizera ni amafaranga urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwise ruswa yaburanye yunganiwe n'umunyamategeko Jean Paul Ibambe ni urubanza rw'ubujurire ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo mu minsi mirongo itatu mu iburanisha rya none humvikanye ko Nzizera yandikiye urukiko asabira imbabazi umunyamakuru Theogene Mandirakiza uyu ni nawe wamufungishije nyuma yo kuvuga ko yamuhozaga ku igihe cyamukangisha ko yamusebya igihe hatamuha amafaranga yamusabaga ngo adatangaza inkuru zimutesha agaciro mu ibaruwa nzizera yanditse yamenyesheje ko yababariye manirakiza muri iyo baruwa avuga ko hari ikiganiro yagiranye n'uregwa cyabereye kuri telefone avuga ko manirakiza yakoresheje telefone ya gereza ya nyarugenge afungiwemo avuga ko hari n'intumwa uregwa yamutumyeho mu bihe bitandukanye zimusabira imbabazi bityo ko ku giti cye yarangije kubabarira umunyamakuru manirakiza ntacyo kimukurikiranyeho umunyamategeko jean paul bambi avuga ko ibaruwa ya nzizera yaba indi mpamvu ikomeye urukiko rwashingiraho rukemeza ko manirakiza akurikiranwa adafunzwe ku bw'uyu munyamategeko iyi baruwa iza kuboneka mbere hari byinshi byagombaga gusobanuka yasabye umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge gutesha agaciro icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa kicukiro umunyamakuru manirakiza agakurikiranwa yidegembya umunyamakuru manirakiza yemera ko yavuganye na nzizera umurega kumukangisha kumusebya avuga ko bavuganye nyuma yo kumenya ko ashaka kureka ikirego cye uyu munyamakuru asaba nzizera kwandikira urukiko yemeza ko amubeshyera yavuze ko asanga nta mpamvu n'imwe yatuma nzizera amubabarira ku cyaha atakoze ku bwa manirakiza umurega yagakwiye gutanga amakuru yuzuye afasha ubutabera ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko nzizera haramutse ababariye manirakiza bitavanaho impamvu zikomeye bwasabye ko akurikiranwa afunzwe buravuga ko bugikora amaperereza ku munyamakuru manirakiza buranga ko yabangamira amaperereza yabwo bukamusabira ko yakomeza gukurikiranwa ari mu buroko mu kwezi gushize nibwo urukiko rw'ibanze rwa kicukiro rwafunze by'agateganyo umunyamakuru manirakiza mu gihe cy'iminsi mirongo itatu mu buzuri uburere bw'Imanirakiza n'abamwunganira mu mategeko barabwira urukiko ko hari inenge zikomeye zigaragara mu cyemezo cy'umucamanza wa mbere baravuga ko nta mpamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha bavuga ko kimwe mu byashingiweho ari imvugo z'abatangabuhamya batarabo kwizerwa na cyane ko batabonye akora icyaha Manirakiza avuga ko imvugo z'abatangabuhamya bamushinja zibumbatiye kwivuguruza no kuvuguruzanya yabwiye urukiko ko nta gitutu yashyize kuri nzizera kandi ko igihe bakoranaga amasezerano y'imikorere n'imikoranire umurega hariwe wagennye imiterere yayo umwunganizi we mu mategeko aravuga ko umucamanza wa mbere yirengagije ko hari ibyo yashoboraga gutegeka manirakiza akabyubahiriza ariko akaburana adafunzwe yanavuze ko yari yatanze ingwate y'umutungo utimukanwa w'agaciro karenga miliyoni mirongo itanu z'amafaranga ubushinjacyaha bugakomeza kugaragaza ko umunyamakuru manirakiza yakunze gusaba nzizera amafaranga ngo atamukoraho ibiganiro bimusebya bigamije kumutesha agaciro muri rubanda buvuga ko ayo masezerano hagati ya manirakiza na nzizera yabaye nyuma y'aho nzizera arambiwe ko manirakiza ashobora kumusebya ubushinjacyaha ubushinjacyaha buvuga ko mu butumwa impande zombi zohererezanyaga bugaragaza ko manirakiza yakangishaga nzizera kumukoraho ibiganiro bimusebya manirakiza yatawe muri yombi mu kwezi kwa cumi uyu mwaka ni nyuma yo kumufatira mu biro bya nzizera yakira amafaranga ibihumbi magana atanu urwego rw'ubugenzacyaha rwiswe ruswa gusa manirakiza akemeza ko bwari ubwishyu ku masezerano na nzizera yo kujya amwamamariza ibikorwa bye by'ubwubatsi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu rwanda hafunzwe abanyamakuru batandatu abo ni fokasi ndayizera wari umunyamakuru wigenga wigeze gukoreraho bbc y'abongereza theoneste nsengimana wa mubavu com n'umubavu tv diedone niyo nsenga alias cyuma hasani diedone wa ishema tv fideli uzaba akiriho gakire wa ishema teogene manirakiza wa ukwezi media group na jean paul nkundineza wa 3d tv plus bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye benshi mu bafunzwe bakoreraga itangazamakuru kuri murandasi ku muyoboro wa youtube icyemezo ku rubanza rwa manirakiza kizafatwa ku itariki ya cumi na zirindwi z'uku kwezi ehe bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika leta y'u burundi ifitiye amabanki yo hagati mu gihugu umwenda ungana n'amafaranga ibihumbi bitandatu by'amamiliyaridi ibyo bivugwa n'umuhanga mu by'ubukungu diomede n'interetse werutse gukora ubushakashatsi ku madeni ya leta inkuru y'umunyamakuru eloge wiri kaneza umuhinga diomede n'interetse ideni leta y'u burundi ifitiye amabanki yo hagati mu gihugu risumba kure amafaranga ikoresha ku mwaka yemeza ko ubu leta ifitiye amabanki y'umwenda urenga ibihumbi bitandatu by'amamiliyaridi mu mafaranga y'amarundi amadeni ubuye birateye ubwoba aba urabye nko muri east africa community aho dusanzwe turi muri ibyo bihugu turamaze imyaka myinshi tutari ubu mbere abakenya muribuka ko bariho kwandikira bavuga bati na tuzobima ubutegetsi bwo gutora bufata ingingo rero iyo umaze kubona umuntu adahe aherana akahera iminsi amadeni rero ni menshi muri igihugu kandi mwibuke yuko harageze igihe amafaranga yo guhemba abakozi bakayakura mu mabanki kubera umurengera w'amadeni umuhinga n'interese asigura ko abanyagihugu muri rusange hamwe n'abagwizatunga bacabura amadeni mu mabanki y'ubucuruzi bigatuma imigambi y'iterambere ihagarara ahanura leta kwirinda gufata umwenda mu mabanki kubera bifite ingaruka mbi cyane ku butunzi bw'igihugu iyo rero igihugu gifashe imigambi yo kurondera amafaranga mu gihugu hagati leta ikarondera amafaranga mu mabanki komerisiyale baciye muri berbe bijya bita rebondo tresor ni ukuvuga yuko amafaranga ibyo bita mu gifaransa effet de diction aba basanzwe baba prive ntibasubira kuronka amafaranga muri banki kuko baca babura na cyane ko taux d'interet cy'igihugu uko leta yaguze ugasanga rero ku gihugu cyo gituma uravye muri rusangi abadandaza abarundi bato bato nta nta madeni bakironka canke niho bayaronka ntibemvestisa ngo bizana umwimbu ukwiye ariko gituma leta iteza kugerageza amafaranga yo mu gihugu na cyane cyane muri banki ntisa amafaranga amabanke ikayasaba gake kandi iyo bikenewe mu minsi yari urugendo rwakozwe n'umurwi w'ikigega c'cfmi wari urongowe na mame astudius ajejwe uburundi muri ico kigega mpuzamakungu muri raporo wasohoye uvuga ko wabonanye n'abategetsi hagati y'amatariki ya mirongo ibiri na gatanu na mirongo ibiri n'icenda ukwezi kw'icenda guheze maze hagati y'itariki zibiri n'iya kane ukwezi kw'icumi ukorana inama n'abategetsi b'uburundi ku buhinga bwa none mu bategetsi baganiriye n'izo ntumwa harimo umushikiranganji wa mbere Gervain Ndirakobuca icegeranyo c'uwo murwi w'ijwi ry'Amerika ryabonye kivuga ko ubutunzi bw'Uburundi bugeze ahatemba naho habaye utwigoro two kubunagura akarorero hagati mu kwezi kw'icenda Uburundi bwari bufise amahera mu kigega ntegabizoza y'agaciro bushoboza kurangura mu makungu y'indwi zibiri zitarenga ntizirenguke mu gihe mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka yari ku rugero rw'ukwezi kurenga n'indwi imwe gusa haraheze indwi zibiri perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko ibanki y'isi yose na FMI bagiriza ubutegetsi bw'igihugu kwiba amafaranga yagenewe imigambi aha yari bugarama bwa muramvya ariko ahura n'abaserukira abandi mu nzego z'umutekano mbe murazi yuko banki mondiale na fm bagiriza yuko ari ubutegetsi bw'igihugu bubigira murazi kwagirizwa ko ari wowe urya ibiturire ko ari wowe ufurode amadolari tuzotera imbere gute umutekano turafise emwe inzego z'igihugu ziriho amategeko ariho ubu tugezaho rero igihugu cagira kiduge haca haba abandi bitambika iperereza ribirabe hose abo bajede bose bagwe bakurikira mwese atari bavuyemo dukurikirane ubuzima bw'igihugu hanyuma murabe ko ico gihe yasabye abaserukira abandi mu nzego z'umutekano kumufasha mu rugamba rwo kurwanya ba kaboko perezida ndayishimiye yemeje ko buri mwaka umuriyaridi urenga w'amadolari uja mu mifuko y'abantu aho kuja mu kigaga ca leta umukuru w'ishirahamwe wa bikome gabriel fiyeri avuga ko ibintu byarenze haniro mu rwandiko iryo shirahamwe ryasohoye muri uku kwezi ryemeza ko ubu ibintu byose vyankenerwa mu gihugu uhereye ku miti ukageza ku mwavu w'ikizungu abantu bakenera bigurwa nabi nabi cane kubera igihugu kitagira mikoro cane cane mu bijanye n'amafaranga y'agaciro ni ukuvuga ko mirongo umunani y'ibintu dukora mu mahanga tutaronka amafaranga yo kubigura ikimenyamenya ni ibitoro ni muri ako masitasiyo yose hari igitoro mubona iby'amafumbire mubona byifashe gute mwumva ko muri leta birirwa baragari ibijyanye n'imiti ntushobora kurondera umuti ngo uwuronke ibi byose byose ubwa mbere biva ku mwimbu muke kandi bigaca biva kw'aba babandi aba banyoni akawe k'abasuma gafite kuvuga ko bikomeye situwa kimeze nabi cyane mu mwaka uheze ikigega c'isi fmi cavuze ko burundi ari ico gihugu ca mbere gikenye ku isi ico kigega camenyesheje ko ibice mirongo umunani n'indwi kw'ijana vy'abarundi bakoresha bakabeshwaho n'idolari rimwe n'uduce icenda ku munsi umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu diodone murengera-ntwari arafunzwe kuva mu ntango z'ukwezi kw'icumi uyu mwaka umushikirizamanza kizigenza wa repubulika leonard manirakiza yatangaje ko mu vyo yagirizwa harimwo ukubangamira ubutunzi bw'igihugu ukunyonora amatungo ya leta no gukoresha amafaranga afise inkomoko mbi eroje burikaneza ijwi rya amerika tuve mu burundi tujye mu bwongereza aho suela breverman wari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yakuwe ku mwanya we yari aherutse gusohora inyandiko yakuruye impaka avuga ko igipolisi cy'ubwongereza kibogama iyo bigeze igihe cyo kwemerera abigaragambya kubera intambara hagati ya israheli na hamasi mu zindi mpinduka muri icyo gihugu uwahoze ari minisitiri w'intebe david cameron yagizwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga ibidasanzwe kubona minisitiri w'intebe agaruka muri leta nka minisitiri usanzwe kuri telefoni ndi kumwe n'umunyamakuru venuste nshimiyimana w'ijwi ry'amerika aho i londres mu bwongereza namubajije kuba suela breverman wifuzaga kohereza abimukira n'impunzi mu rwanda avuyeho hari icyo bizahindura kuri gahunda ya leta nk'uko abivugaga hari ukutumvikana ku myitwarire y'igipolisi igihe habaye imyigaragambyo kuri iyi ntambara hagati ya isirayeli na palestina ariko nanone ariko nanone hari na politiki ku byerekeranye kwakira impunzi ziza mu bwongereza n'uko zigomba gufatwa icyo nakubwira kuba suera brezman yahindutse gahunda ya leta iragumaho uko yari n'ubwo minisitiri ahindutse wamusimbuye james cleverly yatangaje ko minisitiri w'intebe rishi sunak yamusabye gushyira mu bikorwa gahunda ya guverinoma agahagarika y'amato mato yambutsa abantu abazana mu bwongereza bakuye mu bufaransa nakubwira ko abagera ku bihumbi makumyabiri na bitandatu aribo bamaze kwinjira mu bwongereza uyu mwaka leta rero ikaba isanga umuti wo guca intege ababambutsa babahaye amafaranga ari uko bazajya boherezwa mu rwanda akaba ari naho ikibazo cyabo cyo gusaba ubuhungiro gisuzumirwa minisitiri mushya kerezariri umusimbuye yafashe umwanya mu gihe hasigaye gusa nabikubwira iminsi ibiri kugira ngo urukiko rw'ikirenga rw'ubwongereza rufate umwanzuro rurasuzuma niba kohereza abimukira n'impunzi mu rwanda bikurikije amategeko umwanzuro uzafatwa kuwa gatatu hanyuma uyu suwela breverman yasaga nk'ishusho y'ikibazo cy'abimukira cyane cyane abazoherezwa mu rwanda ikurwaho rye hari icyo bishobora guhindura ku cyemezo cy'urukiko ntacyo bizahindura ntacyo bizahindura kubera ko urukiko rurumvikana rugenga ruzafata icyemezo kuwa gatatu icyo nakubwira ni uko leta niramuka itsinze birumvikana yuko hazabaho kujurira icyo cyemezo bikazakorwa n'abantu ku giti cyabo abadashaka kohereza mu rwanda ariko bikaba byanakorwa nanone n'imiryango iharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu ikindi gishoboka ni uko leta ishobora gutsindwa iramutse rero itsinzwe birumvikana ko uyu minisitiri mushya ufashe uyu mwanya w'ubutegetsi bw'igihugu mu bwongereza azaba atangiranye ibibazo mu mirimo ye hanyuma nari mbivuze mu kanya mu bidasanzwe uwahoze ari minisitiri w'intebe david cameron yagarutse muri guverinoma nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga uyu muramwibuka yeguye ubwo ubwongereza bwatoraga kuva mu muryango w'ibihugu by'uburayi aho ngaho mu bwongereza byakiriwe gute byakiriwe bitunguranye abantu benshi baribaza ukuntu yagarutse bari bamaze iminsi we na minisitiri w'intebe rishi sunaki baterana amagambo nakubwira ko uwitwa mark fade no mu ishyaka ry'abatarabayise yavuze ati biratangaje ukuntu azanye david cameron muri leta kugira ngo ayibumbatire yanamugeranije na twa twato duto dukoreshwa iyo ubwato bunini bugiye kuruhama ku ruhande rwe david cameron yatangaje ko aje gufasha minisitiri w'intebe rishi sunaki mu kubungabunga umutekano w'abaturage no guteza imbere igihugu ndetse akaba umwe mu bagize leta izajya mu matora ataha rero uyu minisitiri cameron yabaye minisitiri w'intebe arakomeye mu bakonservateri nakubwira ko si ukumwakira neza gusa hano mu bwongereza n'i burayi yakiriwe neza benshi mu bakoranye nawe uwo murimo ndetse n'abawukora w'ububanyi n'amahanga bavuze ko biteguye gukorana nawe bamwakiriye neza ndetse na minisitiri w'intebe w'ubuhoro w'umuholandi mark rute yamwakiriye amwandikira avuga ati ngwino niteguye gukorana nawe
nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezaga n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwese mwari mudukurikiye mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi ry'amerika kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mbifurije amahoro n'amahirwe